murumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda banywa inshuti zacu mwiriwe neza ni thomas kamirindo ubasuhuza radiyo ijwi ry'amerika iravugira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda no kuri fm mirongo icyenda na gatatu n'ibice bitatu mu rwanda nanone karongi mu burundi muradukurikira ku mirongo migufi kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri ariko rero nimugende no kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu voa akadomo komu kuri yutube na fesibuke kuri voa radiyo yacu maze mukurikire iki kiganiro murisanga
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
ikaze murisanga kuri radiyo yanyu ijwi ry'amerika mu rwanda abana mirongo itatu n'umunani ku ijana bari baragwingiye mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu imyaka itanu nyuma yaho mu bihumbi bibiri na makumyabiri bari baragabanutseho gatanu ku ijana bagera kuri mirongo itatu na batatu ku ijana leta irateganya kugabanya nanone iyi mibare iyi mibare nyine ikagera kuri cumi na gatanu ku ijana mu bihumbi bibiri na mirongo itatu ni ukuvuga mu myaka itanu iri imbere kuko uyu nguyu urimo uravamo bamwe mu bafatanyabikorwa muri uru rugamba ni umushinga usaid gikuriro kuri bose usaid mbibutse ko ari ikigo cy'igihugu cya leta zunze ubumwe za amerika gishinzwe iterambere mpuzamahanga twatumiye rero umuyobozi w'uyu mushinga usaid gikuriro kuri bose dr yvonne umurungi kugira ngo atwungure inama ku tuntu dufasha umwana ni ku mwana gusa twibanda nyine icya mbere imirire myiza y'umwana kurwanya igwingira ry'umwana kurinda umwana indwara ziterwa n'imirire mibi n'imbonezamikurire muri rusange n'abatindiye rero mbazanire umushyitsi dr umurungi muraho murakomeye
muraho tomasi
icya mbere rwose ndagushimiye byimazeyo uyu mwanya wigomwe kugira ngo wungure abanywanyi b'ijwi ry'amerika ibitekerezo inama ndetse n'ubumenyi kuri utu tubazo tw'umwana ariko rero mbere y'uko twinjira neza muri iyo nsanganyamatsiko nagira ngo n'uyu mushinga ukuriye usaid gikurira kuri bose tubanze utubwire muri make cyane uyu mushinga ni iki
murakoze cyane rwanda tomasi kamiringi nanjye ndabanza mbashimire kuba mwadutumije muri iki kiganiro ni iby'ingenzi umushinga rero gikuriro kuri bose uterwa inkunga nk'uko wabivuze na usaid ukaba ukorera mu turere icumi two mu rwanda tukaba ari umushinga w'imyaka itanu twatangiye muri mu kwakira makumyabiri na rimwe ukazarangira muri nzeri makumyabiri na gatandatu ubwo rero uwo mushinga w'imyaka itatu ubu turavuga ko twatangiye umwaka wa kabiri uteza inkunga nk'uko twabivuze n'ikigo ny'amerika gishinzwe gutura amajyambere ariko ugashyirwa mu bikorwa n'ikomatanyije ry'abafatanyabikorwa batandukanye bakuriwe na seresi seresi ya nyarwanda barayizi hano kuva kera ni mu cyongereza bayita catholic relief services ariko tukaba dufatanyije n'abandi bafatanyabikorwa harimo abo twita humanitarian movement ariyo abantu bamenyereye abanyarwanda bayimenyereye kuri nka handikapu interinasiyonari dufite ikigo nyarwanda cyitwa umuhuza dufite ikindi cyitwa sirisongi ndetse ndetse na kaminuza ah, ya global health equity iriya y'ibitaro tugakorana n'abandi bafatanyabikorwa nyarwanda badufasha gushyira mu bikorwa hariya mu- mu- muri mu midugudu iwacu ah, aribo twita aaa karitasi rwanda ywca na duhamike ndumva abantu benshi ba- bayimenyereye ikora rero mu- nk'uko nabivuze mu turere icumi harimo nyabihu burera na rulindo ah, kayonza ngoma rwamagana kicukiro nyarugenge nyamasheke na Nya- na nyanza uyu mushinga rero icyo ugamije ni ugu- ni ukurwanya imirire mibi ah, gukora uburyo imbonezamirire n'imbonezamikurire y'abana igenda neza cyane cyane twibanda ku minsi igihumbi ya mbere ariko mu buryo bukomatanyije kandi budaheza ubwo ah, tukongeraho n'abana bo munsi y'imi- y'imyaka itandatu abagore batwite ah, aba- abakobwa- abana b'abakobwa b'abangavu mbese kugira ngo dukurikize ya- rwa ruziga rwose ruva ku mugore utwite umwana mutoya umu- ku mwangavu umugore utwite nanone akonsa bikazagera aho tukora rwa ruziga rwose
Ye- Ah, ibyo rero nibyo dushinzwe gukora yego hanyuma mu buryo tuwushyira eh, mu buryo tuwushyira mu bikorwa Aha.
ni uburyo bukomatanyije budaheza habamo gahunda y'imbonezamirire aho dupima abana mu- muri buri mudugudu muri muri utwo turere icumi dukorera mu midugudu igeze eh, hafi ibihumbi bitanu Mu- mu mu mbonezamikurire rero dupima abana twamara kubapima abari mu mirire myiza tukabashimangira tukabigisha hanyuma abari mu mirire mi- mibi ikabije tukaba- tukabohereza ku kigo nderabuzima Ay- abari mu mirire mibi yoroheje tukabondora mu mudugudu mu cyo- mu gikoni cy'umudugudu icyo twita village nutrition school mu rurimi rw'amahanga bamara Eh.
kondorwa iminsi cumi n'ibiri hanyuma tugashyiramo n'ababyeyi kwigisha ababyeyi nabo baka- bakajya mu matsinda yo kuzigama no kugurizanya kugira ngo za nyigisho bize zo kugaburira umwana indyo yuzuye ibyo bashoboye kubona mu rugo iwabo babikoreshe ibyo badafite babe babona amafaranga muri ya matsinda yo ku- yo kuzigama no kugurizanya bakaba bagura ibyo badafite iwabo Mm, Ah, ibyo byose noneho tugashyiraho n'isuku n'isukura mu mbonezamikurire kwigisha cyane ubuzima bw'umubyeyi n'umwana ah, uburyo bwo kwiga eh, no gukangura ubwonko ubwonko bw'umwana ah, um- um- dukoresheje ibikinisho Ah, noneho tugakora- tukareba isuku n'isukura mhm.
tukareba eh, umutekano w'umwana tukareba na- n'uburere buboneye inyigisho z'ababyeyi muri Nuko- make ye- numva navuga gutyo uko dukomeza tuganira wenda ndagira nongera Yego.
ibindi twakoze yego hanyuma n- m- dutegura iki kiganiro twavuze ngo tugerageze kuvuga mu kinyarwanda kubera ko n'abarundi babyumva akambere ni uko utubwiye ko umushinga uzarangira muri nzeri ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatandatu nzeri ni ukwezi kwa cyenda Mm.
yego hanyuma ahubwo rero akabazo mbere y'uko tuha ijambo abanywanyi b'ijwi ry'amerika kugira ngo mwiganirire m- kuki mwahisemo uturere icumi gusa kubera ko u rwanda niba nibuka neza dufite uturere mirongo itatu na dutatu
Ni- ni- ni- nibyo ni ikibazo cyiza uturere icumi ubwo biterwa n'u- n'u- n'umu- usaid idutera inkunga Mm.
bavugana na leta y'u rwanda bakareba ese mu mu bushobozi bubonetse ni hehe twakwibanda icyo gihe bareba hahandi hari eh, imi- imirire mibi no kuzingira bikabije niho bahereye ariko noneho hari uburyo nu- nu- n'umujyi eh, uturere tw'umujyi tugira umwihariko nicyo gituma ubwo na kicukiro na nyarugenge byajemo Ah, hanyuma iyi- uyu mushinga waje ukurikira uwa mbere witwaga gikuriro nawo wari iri- kurwanya imirire mibi ah, n'isuku n'isukura Mhm.
nawo wakoreraga mu turere dutanu eh, tu- tukomatanyije imirire n'isuku n'isukura n'utundi dutatu tw'isuku n'isukura byonyine ubwo rero umuterankunga yashakaga kugira ngo ibyagezweho muri utwo turere bidatakara hanyuma twongeyeho eh, gukomatanya n'ubudaheza n'imbonezamikurire ubwo bongeraho utundi turere dufite ah, nyine nk'uko nabivugaga ah, igwingira rikabije harimo nka za nyarivu burera nyamasheke n'ahandi n'ahandi Mm.
ndetse urebye ni uturere two mu majyaruguru no mu burengera- mu burengerazuba radiyo ijwi ry'amerika Ni- yego ni- ni uyu mushinga ariko hakaba n'abandi batu- bafatanyabikorwa ba leta basanzwe nabo bari mu tundi turere Mm. nibutse abaduteze amatwi ko iyi ngiyi ari radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda ni ikiganiro muri isanga turaganira na dr yvonne umurungi akuriye umushinga usaid gikuriro kuri bose mu rwanda hanyuma rero turaganira ku kibazo cy'igwingira ariko turebera hamwe n'imbonezamikurire muri rusange ku mwana kurinda umwana indwara ziterwa n'imirire mibi n'ukuntu umwana yagira imirire myiza hanyuma nagira ngo nisegure kuri iradukunda emmanuel emmanuel uba utegereje gatoya hanyuma tubanze twungurana inama nanone na dr umurungi ku kandi kantu kubera ko nyine n'abarundi batumva amagambo amwe n'amwe y'u rwanda y'ikinyarwanda nk'ubu ngubu uwitwa eh, yanditse kuri facebook voa radiyo yacu ati amazina ye ni james ndiku ati igwingira murantahuza ababishoboye hanyuma uwitwa uwiyise kuri s- uwiyise samuel eme chris kuri kuri facebook nyine y'ijwi ry'amerika ati ni ukuzingama dr murungi igwingira kugwingira no kuzi- kuzingama ahangaha uyu- abantu abanywanyi b'ijwi ry'amerika b'abarundi kuri aya magambo hari ako- hari aho- hari uko abasobanurira
Eh, yego murakoze Eh, kugwingira wenda nabivuga i- imirire mibi iri ubwoko butandukanye Mhm.
hari imirire mibi ihita iza ako kanya ibyo twita acute malnutrition nayo iri ubwoko bubiri hari kugira ibiro bikeya bitewe n'uko n'imyaka y'umwana ibyo ni ukugwingira ntabwo ari ukugwingira ni imirire mibi mbese ni wa mwana ufite ibiro bikeya hakaba no ku- n- n- n'imirire mibi ijyanye no- no kunanuka nabwo ni ubundi bwoko bw'imirire mibi hakaba na ziriya dusanzwe tuzi za bwaki aho umwana abyimba agatukura umusatsi ugacurama ubwo ni ubwoko bumwe eh, bwo ku- bwo- bw'imirire mibi ariko iza yihuse noneho hakaba n'ubundi bwoko bw'imirire mibi iza buhoro buhoro buhoro ugasanga umwana yarazingiye mm, wenda uyu nguyu u- ubyita ukuzingama nabyo birashoboka ariko ni ni ikintu twakwita koronike ndumva abarundi n'abanyarwanda mwumva koronike icyo ari cyo ni ikintu kiza buke buke noneho bigatuma wa mwana watangiye wenda ananutse cyangwa afite ibiro bike noneho no gukura ajya hejuru tayi ntibikurikiye akaba ari wa mwana mugufi bitewe n'imyaka afite icyo ni cyo twita ku- kugwingira Mm.
ubwo ndabisobanuye neza
ubwo rero na- nk'uko mu kanya nari mbivuze iradukunda emmanuel arategereje kuri telefone iradukunda we
karanda karame karibu ku ijwi ry'amerika
murakoze cyane amazina ari mukwiye dukunye manuel ndi umunyarwanda Ah, nta ikintu nashima ni Hita leta ubwira- y'u Rwanda hita yatekerejeho ubwira umutumirwa.
abana b'u Rwanda, iradukunda igashyiraho banza Karame.
ubwire yego ubu- uvuze ko uri umunyarwanda ariko bwira umutumirwa aho uherereye
Eh, ndi mu rwanda mu karere ka kicukiro yewe umurenge wa kagarama nuko nuko gusha ku ngingo komeza igitekerezo cyawe
Eh, ikintu navuga ni ugushima leta y'u rwanda yashyizeho gahunda ya gikuriro kuri bose kuko yatekereje ku bana b'u rwanda bari bari muri mu- mu- mu mirire idashyitse kuko hari mu bice by'icyaro abantu baba bafite ababyeyi badashoboye kubashakira imirire ariko leta y'u rwanda yashyizeho iyo gahunda yatujyanyemo abana b'u rwanda ba- ba- bareka kongera kugwingira kuko ikigereranyo cyaragabanutse cy'abagwingira n'aba- n'aba- n'aba- n'abapfaga bavuka buri kimwe cyose cyagiye gihinduka aho leta yashyiriho iriya gahunda ya gikuriro kuko ndibuka mu- kuri cumi n'imwe z'ukwa kabiri bibiri na makumyabiri na kabiri mu karere ka rwamagana iyo gahunda yarahatangijwe nari nitabiriye iyo nama yabereye mu cyumba cy'inama cyaho Na- nta basobanuye gahu- iyo gahunda numva ni nziza nanjye numva yuko nanjye nakomeza kuba umufatanyabikorwa wawe nanjye nakoraga ku gikoni cy'umudugudu kandi iyo gahunda twayigezeho ubona ko ibintu bigenda bihinduka murakoze yewe urakoze cyane iradukunda nuko Ya, icyo cyari igitekerezo cyawe ariko noneho rero reka nibarize dr umurungi mu gihe bakinshakira undi munywanyi w'ijwi ry'amerika mwaganira igwingira udusobanuriye ko ari ikintu cyiza buhoro buhoro imirire igenda buhoro buhoro idatungana noneho umwana akazagera aho ntagire ijuru ntagire ibiro ntagire mbese aka- aka- a- wabidusobanuriye ahubwo noneho ingaruka z'igwingira ku bwonko bw'umwana iby'imikurire wabitubwiye ariko noneho bigira n'ingaruka ku m- ku bwonko bw'umwana
ni cyane rwose Ah, ingaruka za- z'igwingira ni mbi cyane kuko zi- zi- zifata ibice byose navuga by'ubuzima bw'umwana hari ubuzima nk'uko tuvuze ko adakura ngo ajye hejuru ibyo ni- ni ingaruka fizike uwo mwana ufite igwingira ni wa wundi uzarwara buri gihe ingaruka ikubugiriza azarwara kurusha undi mwana ufite imirire myiza kandi indwara imuzahaze cyane kurushaho ari uruhinja rugwingiye ari umwana u- wigiye hejuru ho gatoya bose bizageraho ingaruka ku buzima muri risike yo kurwara cyangwa gupfa noneho mu myigire tugiye mu myigire wa mwana wagwingiye ntabwo yiga neza ngo afate nk'abandi ni wa wundi ushobora kuzasubira kenshi mu ishuri ni wa wundi mbese udatanga umusaruro ufatika mu ishuri kubera iki kubera ko bya bice by'ubwonko bwe bi- byagombaga ku- kugira icyo bigaburirwa bitagaburirwa No- bitagaburiwe wenda bihagije ugasanga noneho ubwonko bw'umwana ntibukuze neza ni wa mwana utiga neza kuko nari mbivuze noneho no mu kazi tugiye muri mu- mu- umwana arakuze abaye umunyeshuri wiga nabi nabi noneho abaye n'umuntu mukuru aditi wa wundi ugomba kujya mu kazi hazatanga umusaruro uko yakabitanze kubera ko ubwonko bwe bwahuriye nabwo urumva rero ingaruka ziri ku- ku bice bitandukanye ari ubuzima ari imyigire ari imikorere noneho niba ari n'umu- umugore noneho noneho umukobwa umugore nawe aba afite ama ntabwo kuvuga amahirwe ariko nsanga afite ibyo si amahirwe reka tubyite ibyago Yari afite risike Ye, tubyite ibyago aba afite ibyago byo kugira kugira umwana ugwingiye Mm. yego komeza hano yego ndakumva Ah.
ni ukuvuga ngo wa mu- u- u- wa mugore mukuru udashoboye gutanga umusaruro nk'uko yakawutanze noneho igihe atwite no kubyara nawe i- ingaruka yindi ni uko ashobora kubyara umwana ugwingiye nanone urumva icyo kintu i- i- ingaruka ku- ku mwana ku muntu ku muryango no ku gihugu no kuri ku- no kuri sosiyete ah, mu buryo en general Ye, muri rusange ingaruka mbi cyane Mm. radiyo ijwi rya urankenera mvuge wenda yego sinzi niba uri bumpe umwanya wo kuvuga eh, uburyo bukomatanyije dukoresha Mm.
wenda mvuge kuri buri kantu kugira ngo ntereke ukuntu dukora kuri buri gace hanyuma eh, na- na- n'uburyo tu- tu- dusanga byafasha ye umwanya turawushaka rwose nicyo twazindukiye ariko noneho unange unyemerere tubanze duhamagare twagira yezu marcel kandi mbibutse ko ari ijwi ry'amerika ikiganiro muri isanga twagira yezu we yego ah temasi muri aho hobe hobe iminsi myinshi
iminsi myinshi cyane twihugiyeho akazi kabaye kenshi birangira tutakiboneka neza nk'uko byahoze nuko bwira rero umutumirwa aho uherereye n'uwo uri we
yego amazina yo wayavuze ni marcel twagira yezu kigali mu rwanda akarere ka gasabo kibagabaga ubwo ni umurenge wa kimironko ndashaka kubaza umutumirwa ikibazo kimwe noneho wenda nkatanga n'inyunganizi ku ijambo imyumvire Eh, ikibazo ndamubaza sinzi impamvu mu ntara mu turere tutari mu bice by'umujyi usanga ariho hagaragara abana benshi bari mu igwingira kandi ariho bafite ibituma umwana atagwingira ni imyumvire ni ukubitegura nabi mubona byaba biterwa n'iki hanyuma icyo rero natangaga ndashaka gutanga nk'inyunganizi ni uko byagaragaye ko dukurikije aya moko atatu y'indyo tuvuga ku isahani yakabaye ari umukororomba ubundi ku isahani y'umuntu noneho mu mafunguro umuntu afata vanidi na pirimidi n'ibiri byinshi bikaba ari imboga ariko usanga bitewe n'ubwinshi bwa- bwinshi bw'amafaranga kubera ko ibintu byiyongereye igiciro noneho na- n'aho umuntu aherereye hari ukuntu tugura imboga tukazibika ndashaka kubaza niba imboga zibitse zimaze icyumweru muri firigo cyangwa se barazitetse urazibika niba zikomeza kugira umwimerere zinatanga intungamubiri zakabaye zitanga mu gihe zitoromeweho ako kanya ibyo ngibyo rero rimwe na rimwe biratugora ku- kumenya ngo none ubundi ko bigaragara ko ntacyo nijoro saa sita nkaba nta- ndasanga kuri butike bafunze ukaba wamara ukwezi utariho imboga cyangwa se wenda utunze wenda izo mbuto zo zikaboneka ariko utariho imboga kubera amasaha utangira mu kazi imboga zibitse igihe kirekire ntacyo zangiza Ika- e- e- abana abantu bari mu ntara aho ubutaka buri bahinga za mboga ziboneka ku buryo bworoshye ya matungo bayorora kuko niho dusanga imibare myinshi y'abagwingiye ni imyumvire cyangwa ni ukubitegura nabi Murakoze.
ye twagira yesu nawe urakoze cyane
yego yego yego dr umurungi
Ya, urakoze twagira benshi ku bibazo byiza Ah, ibibazo byawe ni ingenzi tu uravuze uti ese kuba mu cyaro aribo bafite igwingira riri hejuru kurusha mu mujyi ni ikibazo cy'imyumvire cyangwa se ni ukubitegura nabi byose birimo byose birimo ah, kuba umu- a- a- hari mu cyaro abantu bafite ibiribwa bihagije wenda mu- tugereranyije n'abo mu mujyi kubera iki aribo bagira ibirindira biri hejuru akantu kamwe nshaka kuko- gukosoraho mu mujyi si ukuvuga ko igwingira ridahari buriya mu mujyi ufite n'imirenge y'icyaro muri iyo mirenge y'icyaro rero naho igwingira rirahari kandi muri iyi mirenge y'icyaro y'umujyi nta nubwo bafite aho bahinga nk'uko tuvuga icyaro nyacyaro by'uturere two mu- mu mu cyaro nyine ni ukuvuga ngo naho igwingira rirahari pe harimo n'aba bantu batuye mu nkengero z'umujyi bakora imirimo itandukanye mito mito nabo bafite igwingira ni ukuvuga ngo ntabwo ari mu mujyi hose igwingira riri hasi noneho tugaruke ku- ku- ku myumvire ese ni imyumvire ese ni ukubitegura nabi byose birimo kubitegura nabi ni iki ni ukuvuga ngo umuntu isahane y'umwana igomba kuba aho ubwoko butandukanye bw'ibi- bw'ibiribwa ndumva ntari bubujyemo bwose abantu abanyarwanda baje kumenyera indyo yuzuye igizwe n'iki ni mu bwoko butandukanye ko tubuzi eh, ari icyenda harimo ibyiciro bitatu ah, ibitera imbaraga ah, ibyubaka umubiri n'ibirinda indwara ni ukuvuga ngo urugo niba mutetse indyo yuzuye umwana a- agomba kurya cyangwa se umuryango hagomba kuba harimo nibura ubwoko bune cyangwa butanu muri bwa bundi icyenda icyo gihe rero tukavuga ko uwo mwana aba ariye indyo yuzuye ariko murabizi neza nko mu cyaro iwacu iyo umu- hari aho usanga ba- umuntu bamuha- umwana bamuhaye isahani y'ibirayi n'ibishyimbo ibirayi byuzuye udushyimbo duke bi- bakumva ko umwana wahaze biba bihagije ariko ntibi- nti- ntibiba bihagije ahubwo isoko ubwo bwoko bwose bugomba kujyamo akagira ibyo- ibitera imbaraga ibyubaka umubiri n'ibirinda indwara
ye ariko cyane cyane bimaze kugaragara ko ibikomoka ku matungo nicyo kibazo kinini turebye inyigisho zagiye ziba mu mi- hambere mu myaka ishize mu rwanda imboga zarazamutse no gushyira imbaraga mu gukoresha imirima y'igikoni byatumye eh, kurya imboga abantu bagenda babimenyera n'imyumvire ikagenda ihinduka ariko ikibazo cy'ibikomoka ku matungo kiracyahari bitewe cyane cyane n'iyo myumvire ariko bitewe no kuba eh, abantu bafite amafaranga yo ku- yo kuba babigura cyangwa se bakorora aho ngaho turacyari hasi kandi turashyiramo imbaraga cyane ku bufatanye na na za minisiteri zitandukanye n'ibigo bitandukanye bya leta ubwo rero ni nakushyirije ko ari imyumvire ari no kubitegurana kubitegura neza byose birimo ariko noneho wenda ngarutse nkabijyana no kubijyanisha na bwa buryo bukomatanyije nababwiye niba muri cya gikoni cy'umudugudu mu matsinda twita y'imbonezamirire dutanga amakuru tukabigisha uburyo indyo yuzuye itegurwa tukakora mu gukora uturima tw'igikoni tugakora mu itsinda yo kwizigama no kugurizanya tugakora ndetse uburyo bukomatanyije bituma wa wundi umubyeyi yize uburyo bategura indyo yuzuye umubyeyi akoze arabikoze barabimwereka arabikora agakoresha ibyo afite ibyo adafite imboga adafite akaba yazihinga kandi tekinike twigisha zo guhinga ziba zirimo uburyo buteye imbere ku buryo uzamura umusaruro no gukoresha no gukoresha imbuto zishobotse kandi zikomeye zera vuba kandi zera cyane noneho na bya bindi bikomoka ku matungo atakabonye akaba yakura ku mafaranga akoresheje mu itsinda agurije mu itsinda agakora umushinga ubyara inyungu akaba yagura bya bindi adashoboye guhinga cyangwa adafite iyo mu rugo ubwo buryo bukomatanyije rero butuma tureba za impande zose rwa ruhande rwo kutamenya gutegura neza rwa ruhande rwo kutashobora kubigura kubibona rwa ruhande n'imyumvire ibi byose dukora bijyana na gahunda yo guhindura imyumvire n'imigenzereze cyane urumva icyo gihe rero ibyo bukomatanyije kuba bikunze kuri byose marisari twagerayezo yego cya kabiri
ikibazo cye cya kabiri cyari uburyo babika ibiribwa cyane cyane imboga n'ibyo cyane cyane imboga nibyo koko imboga ntizigomba kubikwa igihe kirekire kuko ziba zitaye intungamubiri zimwe na zimwe usibye no kubika ahubwo n'uburyo ubitegura burya imboga ntabwo ugomba kuziteka ngo zishe cyane tuvuge niba ufashe dodo ukaba uzitetse ntabwo ugomba kuzitegeka ngo zihishe uba wazimazemo intungamubiri z'ingenzi zimwe na zimwe imboga ucishaho kuziko umwanya muto nk'uko mu kinyarwanda babivuga zigikucuka zikiri icyatsi cyane cyane nk'izi mboga rwatsi mbese ntizigomba gushya cyane kuko hari iyo zihishije cyane cyangwa se zibitse igihe kirekire hari intungamubiri zigenda zivamo zikabura
radiyo ijwi rya amerika mu kirundi ye radiyo ijwi rya amerika ivugira washington mu kirundi n'ikinyarwanda murisanga turaganira ku mbonezamikurire muri rusange ku mwana kurwanya kugwingira kumuha indyo nziza no kumurinda rero imirire mibi hanyuma kuri telefone dufite uwanditse kuri facebook vewa radiyo yacu amazina yitwa ngo furimani wanene furimani wanene
karame karame karame karame umunyamakuru urahura akomeye
yewe ni amahoro ni amahoro turashima imana rwose nawe tuba tubateze yombi hano iwabo w'abeza nuko none se amazina yawe nyakuri ni ayahe
amazina yanjye nyakuri nitwa abagabo emanuweli ye nuko gusha ku ngingo rero
ubwo rero nanjye nawe ndimo ndavuga ati biriya bintu bijyanye n'imirire hari ubwo ujya kubona ukabona umwana yikundira nko kunywa amazi menshi yaba ari kurya arimo aragusaba amazi yaba arimo amaze gukina n'abandi bana ukabona aje gusaba amazi buri kanya ese mu bijyanye n'imirire kuba umwana yaba akunda amazi cyane hari icyo byamutwara cyangwa byamwangirizaho ni icyo kibazo nagira ngo mbaze umutumirwa murakoze murakarama n'ikimane waremeye waba wabeza yego nuko nuko urakoze cyane manuel we
yego yego nawe mukomere cyane dr murungi
sayani arakoze manweri kirimani ikibazo abagize ni cyiza amazi umwana ashaka kunywa amazi ntabwo ari bibi umwana agomba kurya akananywa mu byo anywa buriya amazi ni ingenzi ariko amazi agira igihe ikindi amazi agomba kuba asukuye afite isuku amazi asukuye umwana kuyanywa nta kibazo ikibazo kiba iyo amazi adasukuye umwana akayanywa ahubwo noneho akamutera inzoka akamutera impiswi n'inyungu yabonye kuri rya bindi yariye a- akabi- akayibura kuko inyungu iragiye nagira impiswi byose biragenda ni ukuvuga ngo amazi si mabi ariko agomba kuba asukuye icya kabiri amazi ikirere n'inatunga umwana muri muri bwa bwoko bw'ibiribwa twavuze hagomba kuba n'ubwoko bw'ibi- bw'ibinyobwa ni ukuvuga ngo umwana niba umuhaye amata niba umuhaye umutobe se w'imbuto niba umuhaye amazi byose birakenewe ariko noneho ni ukumenya urabimuha ryari reka mvuge akantu wenda kashingiye kuri icyo atari ah, ibya- iby'amazi abanyarwanda buriya hari umuco dufite ah, utari mwiza cyane wo kuvuga ngo umwana ararya akanywa amata akajya kuryama ibyo bintu ntabwo ari byo Mm.
urya amata ni meza pe ku mwana ariko ntabwo agomba gutangwa igihe ki- umwana amaze kurya kubera iki kubera ko amata aragenda agafata mu nda agatuma bya biryo wariye umwana ata- atabyinjiza mu mubiri ngo abikurure neza ahubwo bika- bi- bikagabanuka amata ni meza ariko uyakoreshe igihe bitandukanye n'igihe cyo kurya ni ukuvuga ngo iyo bishyize hamwe kwa kundi adakuruye nk'ubutare bumwe na bumwe bwa feri butuma umwana atagira a- a- atabura amaraso Mhm.
ubwo buba bugabanutse iyo uhaye umwana ibiryo n'amata icyarimwe ariko iyo uhaye umwana ibiryo ukamuha nk'umutobe w'indimu cyangwa se w'amaronji ya vitamini c iri mu maronji ituma bwa butare bujya mu mubiri neza icyo bita absorption Mhm.
ni ukuvuga rero niyo waba udafite uwo mutobe umwana yariye indyo yuzuye ukamuha amazi akanywa nta kibazo noneho hagati nk'uko tubivuga bitewe n'imyaka y'umwana indyo nini tuvuge mu gitondo saa sita na nimugoroba hagati hagomba kubamo za- za ndyo tuvuga ntoya muri izo ndyo ntoya hagati niho ushyiramo amata Mhm.
ibyo byose tubigisha ababyeyi muri cya gikoni cy'umudugudu Murakoze.
ye radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda tukiri ku kibazo cyo kugwingira indwara yo kugwingira y'umwana iyo umwana yagwingiye ashobora kuvurwa agakira Mm.
agakira neza
Eh, biterwa n'igihe umwana iyo agwingiye mbere y'imyaka ibiri nicyo gituma navuze tugitangira ko twibanda cyane cyane ku myaka ibiri ya mbere kuko niho ushobora kubi- niho biharigarurira umwana wagwingiye mbere y'imyaka ibiri uramuvura ukamugaburira ukamwondora umwana arakira kandi aka- akarekipera mbese agakura nk'abandi nyuma yaho hagenda haza gake gake gake ni ukuvuga ngo ntabwo umwana w'imyaka itanu wagwingiye ntabwo bizashira ngo bivuye ahubwo umukorera gahunda yo kugira ngo ase n'aho agenda ah, nabiyita ngo rekiperasi arekiperamo gake gake ariko tuzavuga ngo azamera nka wa wundi ijana ku ijana w'imyaka itanu utaragwingiye nicyo gituma duyashyiramo imbaraga mbere y'imyaka ibiri mbere y'imyaka itatu nuko dukora uko dushoboye umwana ye kugwingira Mm. ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda kuri telefone dufite boringo masanga boringo boringo nimero ya telefone boringo nduzi ariyo mu burundi ntabwo rero iciyemo muratubabarira mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda umutumirwa ni dr umurungi yvonne akuriye umushinga usaid gikuriro kuri bose uyu mushinga rero nk'uko yatubwiye ukorera mu turere icumi two mu rwanda ukazarangira mu kwa cyenda ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatandatu niko se dr umurungi uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatandatu abana ntabwo bazaba bose barakize nimba ariko nabivuga ntabwo bose muzaba mwarashoboye kubitaho umushinga uzahagarara burundu cyangwa hari si ukumenesha ibanga ariko cyangwa hari ukuntu USAID na amerika muri rusange barimo kuganira na leta y'u rwanda kugira ngo umushinga uzasubukurwe
makumyabiri na gatandatu ntibivuga ko ikibazo kizaba giturutse burundu nk'uko wabivuze gutangira u rwanda rufite intego yo kuzaba rugeze kuri cumi na gatanu ku ijana muri makumyabiri mirongo itatu urumva rero makumyabiri makumyabiri na gatandatu bizaba birangiye bijyana n'uburyo imishinga itegurwa n'igihe ihabwa ni nk'uko gahunda z'igihugu z'iterambere ziba zifite kenshi imyaka itanu imyaka itanu imyaka itanu imyaka itanu ubwo rero ntabwo bizaba birangiye tuzamera aho tugeze ubu ngubu iriya gahunda yo gufata ibipimo bijyanye n'ubuzima n'imibereho icyo twita biyekesi giheruka muri makumyabiri makumyabiri ubu n'itaha ni makumyabiri makumyabiri na gatanu ijyambere icyerekezo aho tugeze niba twari turi kuri mirongo itatu na gatatu ku ijana muri makumyabiri makumyabiri mbere yaho muri makumyabiri mbere yaho twari turi muri mirongo itatu n'umunani muri ibihumbi bibiri na cumi na gatanu tukamanuka tukagera kuri mirongo itatu na gatatu ubu turifu tuzareba aho tuzaba tugeze muri makumyabiri makumyabiri na gatanu hanyuma gahunda n'ingamba zindi zikomeze zifatwe mwabonye ko muri iyi gahunda y'iterambere leta y'igihugu ishyiraho muri iyi gahunda ya kabiri msc imirire kurwanya igwingira riracyari muri za gahunda zishyizwemo imbaraga ubwo turebye imibare tuzaba dufite umwaka utaha bizatuma tumenya ese ni hehe nizite dushyiramo imbaraga kugira ngo dukomeze tumanure ubwo rero usaid nta nk'umufatanyabikorwa wa leta gahunda baraganira ati ndabizi ko hazaba undi mushinga ukurikiraho ariko ubwo tuzareba uwo bazayiha ntabwo bivuze ko ari twebwe nka serivisi cyangwa se abafatanyabikorwa turi hamwe bashobora kuduhabwa twebwe cyangwa bigahabwa undi icyo ari cyo cyose hazaba hari gahunda ikomeza kurwanya imirire
radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda murisanga kuri telefone dufite bariki eric ni uwo muri tanzania nawe bambwiye mu byuma nambaye mu matwi ko telefone ye nawe icitse muratubabarira cyane bibaho nuko dr umurungi twigeze kuvuga uburyo uburyo bukomatanyije bw'imikorere yego wagiye ubikomozaho ariko nanone wifuje kubiramburaho gake gakeya nuko bimeze bite
yego iyi gahunda ikomatanyije rero uburyo tuyikora ishingiye kuri gahunda ya leta iyo twita imbonezamikurire imbonezamikurire irimo iki imbonezamikurire irimo uburyo butandukanye bujyanisha ku mikurire y'umwana myiza harimo ubuzima harimo imirire harimo uburere buboneye harimo umwana kuba yakwiga ndetse kubona amahirwe yo kwiga hanyuma n'isuku n'isukura n'umwana ku mu sayizi porotegisheni kubungabunga umwana niba mbisobanuye neza
kumwereka urukundo kumwereka urugwiro mbese kumwitaho umwana akaba umutware wa mugari kumurinda ibyo ari byo byose byamuhohotera cyangwa byamugirira nabi icyo twita mu cyongereza cayidi porotegisheni izo zose ni ibice bitandukanye by'icyo twita imbonezamikurire rero uburyo nka usaid dukurira kuri bose dushyira mu bikorwa uburyo bukomatanyije kandi budaheza duhera kuri ya gahunda y'imbonezamikurire duhera ku kintu cyitwa isidi imbonezamikurire ni ahantu tugenda tukavugana n'ubuyobozi mu mudugudu tukavuga ati turashaka abanyarwanda bamaze kumenyera isida turashaka ahantu mudufasha tugashyira isida tugafatanya n'ubuyobozi bw'ibanze tukareba ahantu hashobotse aba ari mu ngo z'abaturage cyangwa se icyo twita community isidi hanyuma byose serivisi zikazingira aho ngaho aho ngaho kuri iyo isidi ubundi leta ivuga ko mu mudugudu hakagombye kuba eh, ziriya zo mu ngo eshatu bitewe n'umubare w'abana bari muri uwo mudugudu eh, ku rwego rwa- rw'akagari hakaba icyo twita community ecd iyo ni- ni- ifite yisumbuye kurushaho hakabaho na za zindi z'icyitegererezo ziba ziba ku murenge ubwo rero twese cyane cyane dukunda gukorana n'izo zo mu ngo na ziriya za- za- zo muri kominote twita community ecd Mhm.
ubukomatanyije bwa serivisi bubera aho ngaho ni ukuvuga ngo niho igikoni cy'umudugudu kibera turakorana n'abajyanama b'ubuzima n'ababyeyi b'urumuri bagapima bakongera bagatanga inyigisho hanyuma hakabaho no ku- kwizigama no gukora imishinga iciriritse gukora imirima y'igikoni ibyo byose bakabikorera aho ngaho hanyuma bakajya kubikorera ibyo bigiye aho ngaho kuri iyi si, bakajya kubikorera mu rugo Mhm.
noneho ba bana ubwo urumva iyo pakeji yose irareba kuva umugore ucitse umwana ukivuka wonka na wa wundi umaze kuba mukuru utangiye gufata imfashabere Mm.
iyo umwana ageze imyaka itatu ajya muri isidi aho muri isidi naho tukagira eh, serivisi aha- aha- aha- ahabonera ijyanye no gukangura ubwonko mu gukina kwiga ntabwo tuvuga ngo umwana wo muri isidi ariga gusoma nko kwandika cyangwa se nk'umwana wo muri pirimeri oya umwana afite uburyo yigishwa mu bu- mu buryo bwe no mu myaka ye akoresheje ibikinisho akoresheje kuba yateranya utuntu akamenya kutubara akamenya amabara akamenya eh, uburyo niba ikintu ari uruziga niba ari triangle ubwo ibyo byose hari uburyo ni- ni- n'imfashanyigisho abari ababyeyi bafasha abana baba bafite bituma bamenya gukangura ubwonko bw'umwana gusoma ibitabo by'amashusho n'ibiki ibyo byose Mhm.
hanyuma hakaba aho ngaho nyine hakaba na gahunda z'ababyeyi ese abo babyeyi bafite abana barerera aho ngaho ah, bo hari icyo bazi kugira ngo serivisi aboneye muri iyi siti mwagera no mu rugo serivisi ikomeye nicyo gituma tugira n'inyigisho z'ababyeyi Mm.
icyo twita parenti edikesheni aho ngaho haba harimo uburyo bagaburira umwana uburyo bita ku mwana uburyo bakinisha umwana uburyo ushobora no kwikorera ibikinisho ufite ibi- ukoresheje ibikoresho ufite iwawe mu rugo utarinze kugura ibiguhenze uburere budahutaza ibyo byose ibi ni inyigisho zihabwa a- ababyeyi Mm.
ubundi tugafatanya eh, n'abayobozi b'ibanze ba mudugudu abaseri sosiyale abajyanama b'ubuzima bose ni komite y'umudugudu hari ni- ni- ni za isidi twafatanyije na- n'ubuyobozi kubaka twashyizemo na biro y'umudugudu biro y'umudugudu kugira ngo iyo komite y'umudugudu imenye uburyo ikurikirana ibikorwa bibera aho ngaho kuri isidi Mhm.
abana bakirwa gute biga gute bafa- babona ubuhe bufasha aho ngaho kuri iki gihe abana benshi babona igikoma cyangwa se babona indyo ibyo byose ni gahunda ikomatanyije tutibagiwe na ba bana bo bafite ubumuga abana bari baraheze mu ngo badasohoka basohoke bagende n'abandi bige gusabana n'abandi bige ku eh, nabo bakanguriza ubwonko nk'abandi noneho na serivisi zindi bakeneye zo kwa muganga tubahuze n'abo kwa muganga kugira ngo rimwe na rimwe hari igihe ushobora ku- ku- ku- kohereza umubyeyi ufite umwana w'ubumuga kwa muganga Mhm.
ugasanga bimu- bimugoye kugerayo noneho rero twebwe dufata ah, abaganga abaforomo aba- bariya twita bariya bagorora ingingo aba- abafiziyo n'abandi tukabazana hafi kugira ngo barebe abo bana hafi y'iwabo serivisi bakeneye bazibonaho niba zirenze bohereye ahandi bashobora kubona izo serivisi tugakorana n'ubuyobozi ah, buriya bazi kimwe aferi sosiyale cyangwa se aba- n'abasosiyale bo ku mirenge baba bafite eh, umu- baba bafite umurongo muri za bizi zabo aho ba- ba- ba- bashinzwe gufasha abatishoboye ubwo dukoranye nabo rero tumenya ba bandi bayikeneye koko akaba aribwo bahabwa ubwo bufasha muri ubwo bufatanye bwo kugira ngo twe twamenya abo ari bo bamenya ubufasha bakeneye buri wese ufite icyo ubufasha akeneye kuko ufite ubumuga bwo kutabona ntabwo afite ah, i- i- ibyo akeneye bingana n'uwenda ufite ikibazo cyo kugenda cyangwa se ukeneye igare ukeneye imbago byose biratandukanye aha ubwo rero dukora icyo kintu cyo gukora ubuvugizi no ku- no ku- kubamenya no kubohereza ku- kwa muganga cyangwa se muri izo serivisi ah, zishinzwe zishinzwe gufata abatishoboye ye ndumva ah, ah, icyo nari nibagiwe ni ihame ry'uburinganire aha Ihame uburinganire ry'uburinganire uburinganire rishyiraho hagati y'umugabo imbaraga n'umugore cyane, eh, kugira ngo eh, ababyeyi b'abagore ababyeyi b'abagabo bose bite ku mibereho y'u- y'umwana bamenye uburyo barera umwana bamenye uburyo bagaburira umwana kuko ni inshingano zabo bose eh, kugira ngo eh, bigerweho Mhm.
icyo twifuza cyo kurwanya igwingira kigendewe bose mu bufatanye n'abo ba- n'ababyeyi bombi ihame ry'uburinganire kuganira mu muryango ah, gufata ibyemezo hamwe ni cyane cyane bireba ubuzima bw'abana ubuzima bw'umuryango no kutasagura umutungo w'urugo bawujyana ahandi aho kuwujyana ku nyungu z'umuryango cyane cyane inyungu z'umwana Mm.
Murakoze.
ye ijwi rya amerika mu kirundi cy'ikinyarwanda dr murungi bambwiye yuko eric bariki twari twatakaje agarutse ndabona nimero ye ariyo muri tanzania reka tumuhe umwanya eric we Mm.
eric Yego, ndabumva uraho urakomeye nama bariki niryo zina ryawe ye bariki niryo zina ryawe na Eh, niryo zina ryanjye rwose risobanura iki
na risobanura ngo iki
ni umuhezagiro ah umuhezagiro ni umugisha nuko yego uri muri tanzania hehe ni umu ashyira neza na neza ndi mu gisagara cya dar es salaam
yego
yego urifuza rero kuganira na dr murungi umwanya ni uwawe
yego mwiriwe dogita
Mwiriwe mwiriwe.
yego ni amahoro ngaho
gusha ku ngingo rero bariki bariki ndumva ahugiye mu bindi reka tumwihorere buriya naho ubutaha noneho duhamagare muvunyi siriro muvunyi
naho neza ko amirindi we uraho urakomeye
iminsi myinshi yego myinshi bwira umutumirwa aho uherereye
mbanje kuramutsa umutumirwa wacu mwatuzaniye ndi mu rwanda nk'uko mbyumva cyangwa se mwabibona kuri nimero ni mu- mu karere ka karenzo mu burasirazuba bw'u rwanda Mhm.
hanyuma ntabwo ndi bugaruke kuri byinshi kuko eh, ari abatumirwa ari abo mwagiye muhamagara ari n'umutumirwa wagiye abigarukaho ariko igihe icyo ushobora kuba namubaza ni icy'uko hari ingo zimwe na zimwe usanga abana baho bo bavuka nko muri izo ngo baba bafite imirire mibi baba ureba ukabona nta nta kigenda ya- yagwingiye mu mu gihagararo wareba imyaka ye ugasanga eh, umwana bakakubwira ngo ari mu myaka itanu ariko wamureba ukaba wagira ngo gafite nk'imyaka nk'umwaka n'igice cyangwa se imyaka ibiri Eh, ikindi hari n'ingo u- usanga zifashije pe bakora ibishoboka byose ah, uga- uka- bakavukishamo nk'umwana ugira icyo kibazo cy'imirire mibi nyamara mu buzima busanzwe ubona nta kibazo bafite ubona bakize yewe n'ibyo eh, wenda bakajya nko muri centre nutritionnel ukabona n'ibyo bababwira gukora barabikora ariko ukabona eh, umwana nta kintu biri gutanga icyo gihe biba byatewe n'iki ikindi nagira ngo mbaze ni ese igikuriro kuri bose ni- ni- ni umushinga wegamiye kuri leta cyangwa se eh, ntabwo na- na- ntabwo begamiye kuri leta ntabwo ari gahunda ya leta Eh, ikindi nagira ngo nsobanuze ese eh, nyuma yo kuba bita ku kuri iyo mikurire y'abana eh, igikuriro kuri bose ese nyuma nyuma yabyo hari ikindi kintu bashobora kuba bakorera nk'iyo miryango iba ifite abana barimo muri iyo mirire ikindi hari ababyeyi uko nigeze kujyayo ndeba uko biba bimeze kuko hafi y'aho ntuye eh, icyo kigo mbonezamikurire kirahari ariko ugasanga nk'ababyeyi nk'umubyeyi aravuga ngo umwana wanjye yanga kurya eh, nga- arya ajogora bakamubwira bati ujye ubinumbanumba kuko ba- batekera ye nyine ariko ibyo bateka nibyo ababyeyi bitwaza nibyo ababyeyi batwara bagatekerayo bakabagaburira muri rusange ariko ugasanga ngo umwana wanjye arajogora mu rugo umwana wanjye ugasanga ibyo avuga eh, uri- uruhande rumwe urabyumva ariko ubundi ntibe wabyumva nagira ngo abe yagira nk'iyo nk'iyo nama nyine asobanuye kuri ibyo ngibyo murakoze ye nawe urakoze cyane
Yego.
dr murungi muvunyira wamubwira iki
toma uramfasha kumva ntabwo muvunyi namwumvaga neza Mm,
Eh, ndumva hari ibyo ntashoboye gu- gufata mu byo yabajije ye turagenda Eh, dufatanya
ikibazo cya mbere yavugaga ati ntabwo cyari ikibazo cyari nko kumva ko umwana ufite imirire mibi usho- ugwiriye ushobora kumubona ah, nk'umwana w'imyaka itanu ukagira ngo afite ibiri cyangwa afite umwe n'igice icyo ntabwo ari ikibazo n'ibyo koko kuko umwana utugwiriye twavuze ko adakura ajya hejuru igikuriro cye kiba kida- ki- kitujuje Mhm.
aho ndumva nta kibazo cyari kirimo yego
Eh, icya kabiri ese gikuriro usaid gikuriro kuri bose ni gahunda yigenga cyangwa ni gahunda ya leta Eh, ni umushinga uburyo imishinga ikora nk'uko navuze ni imyaka itanu ariko uyu mushinga nubwo uterwa inkunga na usaid ni umushinga wunganira ufasha leta muri gahunda za leta gahunda zo kurwanya igwingira ni gahunda za leta Ah, imfashanyigisho zose dukoresha ni imfashanyigisho za leta yego tuzigiramo uruhare mu kuzikora no mu kuziganira murabizi ko mu rwanda habaho eh, amatsinda atandukanye yo kuganira ku bikoresho ku ku ku muyo- ku ku policies na strategies na guidelines I- i- imirongo ngenderwaho iganirwa hagati ya leta n'abafatanyabikorwa ni nabyo dukoresha n'imfashanyigisho zivamo ibyo dukoresha kandi mu gushyira mu bikorwa dukorana n'inzego dukorana hano na za minisiteri dukorana n'uturere imirenge utugari kugera ku mudugudu ni ukuvuga rero ntabwo bavuga ngo irigenga cyangwa se si gahunda ya leta ni gahunda iterwa inkunga n'umufatanyabikorwa ah, ari we usaid ariko eh, gushyirwa mu bikorwa kujyamo kujyanamo n'inzego za leta Mhm.
icya gatatu niba nacyumvishe neza ni ukuvuga ngo o, umuntu ashobora kuvuga ngo umwana wanjye ntakunda kurya umwana wanjye yanga kurya yabigenza bate yego mu by'ukuri umu- umwana ufite ubuzima bwiza umwana udafite ikibazo utarwaye ntabwo yanga kurya umwana utarwaye ukurikirwa neza ukina ufite umwanya wo gukina umwana ntabwo yanga kurya ahubwo ikiba ni iki abana turera icya mbere ugomba ku- ku- kumenya ko niba ntacyo arwaye umwana wanga kurya uramujyana kwa muganga umuvuze urebe niba nta kibazo niba muganga akubwiye ko umwana nta kibazo ubwo rero urareba ese mu bu- uburyo turera umwana uburyo tumugaburira ni iki kimubuza kurya Mhm.
niba nta nzoka afite nicyo gituma mubona no muri gahunda za leta abana bahabwa imiti y'inzoka eh, buri- buri mezi niba ari- asanze ari atandatu cyangwa atatu sinibuka neza ariko na- mu- mu mwaka nibura kabiri umwana abona ikinini cy'inzoka Mm.
ubwo se uwo mwana niba nta nzoka afite nta bundi burwayi afite uwo mwana ntabwo yagakoze ahubwo ikiba ni uko ujya mu ngo hari ikintu abantu baba bamenyereye kurya reka duhere wenda mu ngo zo mu mujyi mu ngo zo mu mujyi abitwa ko bifashisha barazana amafiriti barazana mayoneze barazana kecapu umwana wakubitaho imboga tuzamuha yewe izo sizi ishaka cyangwa se uwo mwana wavuga ngo umwana ntarya mu gitondo yariye wenda yariye umugati n'icyayi cyangwa yanyoye igikoma sangapi bamukubise shokora sangapi bamukubise biswi saa sita zagera uwo mwana arajonje koko
Mhm.
iryo ni rya ngango tuvuga bifite nabyo rero ni ikindi kibazo umwana agira ibyo arya bimufitiye akamaro hari n'ibindi bitamufitiye akamaro nk'izo za biswi nk'izo za za kecapu za mayoneze z'ibiti ibyo byose ntabwo umwana bifitiye akamaro ni nacyo gituma wenda nsubira inyuma tuvuga ngo imirire mibi turimo tu- turwanya hari imirire mibi yo kubura ibiryo hari n'imirire mibi yo kurya bikabije Mhm.
usanga mu babyeyi bizwe cyane cyangwa se bameze neza ntibona abana babyibushye bafite umubyibuho ukabije uri muri byiyongere iyo iyo ni iyo ni iyindi ni- ni iyindi ngingo Mm.
ubwo rero umwana utarya umwana muzima utarwaye ukina neza ntashobora kwanga kurya Mhm.
ahubwo reba ngo muri kwa kundi tuvuga ngo umwana indyo y'umwana ku munsi iba iteye iki ugomba kuyireba ukayireba mu gitondo ku muhiki saa yine ku muhiki saa sita ku muhiki saa cyenda ku muhiki nimugoroba ku muhiki Mm.
urebe niba byuzuye niba byose birimo kandi ikindi wenda navuga nanjye nk'umubyeyi nta mwana n'umwe ukunda imboga cyane cyane imboga rwatsi ibyo byose ni ukubimumenyereza ni ukubibamenyereza umwana akumva ko imboga ni ni ni ni ni ngombwa indyo igo- itagomba kubura mu ndyo ye Eh.
ni ukubimumenyereza rero ndibuka abana banjye bakiri bato najyaga mbashyiriraho nkavuga nti mugomba kurya imboga noneho mutoya bukira wanjye yajyaga avuga ati reka mbanze ndi umuti wa mama mbone kwirira noneho ibiryo byanjye Kuko Akabyita aravuga ngo umuti.
wa mama ni iki ni imboga kuko arazishaka arazirya nk'umuti Eh, ariko akazirya Ni- Eh, nicyo ubwo gikuru rero Eh.
ababyeyi ni ugufata inshingano zo kuvuga ngo ndamenya icyo umwana arya Mhm. hanyuma ikindi kijya kigaragara wenda yego ye- dr murungi yari yabajije ati Salamu.
hari ukuntu mujya mukurikirana imiryango muba mwarafashirije abana iyo gahunda yabo Mhm.
irangiye bagi noneho umwana ntabwo mukimukurikirana ibyo ngibyo bikomeye nyuma hari ukuntu mukurikirana uwo muryango
umuryango twe- twe- twe- twa- dufitemo abana ye abana twondoye yego tuvuge abana bari bafite imirire mibi bakondorwa yego nicyo ngicyo ubu eh, ubundi iyo umwa- umuryango ufite umwana ufite imirire mibi ajya muri gahunda nyine y'igikoni cy'umudugudu Mhm.
yamara kongondorwa agomba icyo gihe yondorwa imikino mibiri aza buri munsi buri munsi buri munsi iyo amaze kuva mu mirire mibi habaho igihe cyo cyikurikirana wenda icyo gihe ntaza buri munsi ariko araza buri cyumweru Mm.
yamara kumera neza n'ibindi byose bya bindi twavuze bikomata- bikomatanyije yagiye mu itsinda rizigama yagiye mu- yakoze umurima w'igikoni agiye muri gahunda zo guhindura imyumvire agiye muri muri za gahunda zo kwigisha ababyeyi iyo amaze kuba tuvuge ngo a- yasubiye ku murongo ubundi itsinda rihura buri kwezi Mhm.
itsinda ry'igikoni cy'umudugudu bahura buri kwezi bapima bakurikirana ye ijwi rya amerika mu kirundi Yego, yego n'Ikinyarwanda.
n'ikinyarwanda Ah, icyo gihe rero uwo uwo mu- uwo muryango ntabwo tuba tukireba umwana wenyine turareba umuryango uwo muryango urakurikiranwa noneho kubera du- dukorana na- n'abayobozi b'ibanze tuba dushaka ngo ese cya gikoni cy'umudugudu igihe umushinga ugiyeho mm.
bishobora gukomeza tugomba gushyira mu bikorwa i- i- i- ibintu bituma ni- n'umushinga uhagarara cya gikoni cy'umudugudu gikomeza ya- kuko n'ubundi mu gikoni cy'umudugudu umushinga ntabwo ubaha ibiryo Mm.
ntabwo ubaha ibyo guteka nibo babyizanira tubigisha gukoresha ibyo bafite barabyizanira imboga zikaba ziri mu mirima y'igikoni wenda icyo twafashije n'ubwo ni ni icyo twita facilitation kwigisha kugira ngo no babimenye kuborohereza yego guhugura abo ba- a- a- ababafasha aba- abakorerabushake babafasha kuzana imfashanyigisho wenda kuta- no mu matsinda gufata eh, wenda ku matungo magufi rimwe na rimwe wenda gutanga ah, imbuto kugira ngo bashobore gukomeza kuko ye u- byagaragaye n'ubushakashatsi buragaragaza ko iyo umuntu umuhereza umuhereza umuhereza n'ibindi Nibyo.
dushaka ngo nitugenda bazabe bagifite bya bikorwa bikomeze aribo babikomeze dr murungi Niba bazi yvonne kuvugira ararekwa umushinga ntashyira wakurikiye ni igitsina ukutubabarira bwa rwose mbere.
igihe kiragiye ni ukutubabarira ararekwa ntashira nagira ngo ngushimire cyane nibutse yuko uri umuyobozi wa usaid gikuriro kuri bose mwese mwese